Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi nshuti uwo mwanya mwabonye bucya mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu Rwanda muratwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese ibiganiro byacu turabihera mu Burundi dukomereze muri Amerika mbere yo kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo haraza ikiganiro cy'umuziki bashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu Burundi parike nkuru ya Bujumbura yareze umunyamakuru Sandra Muhoza uheruka gufatwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwirakwiza urwango rushingiye ku bwoko ibyo bishobora guhanishwa igihano cyo gufungwa burundu Pierre Claver niyo nkuru abaha ibindi kuri iyi nkuru nicyo gihano ca mbere gihambaye gitegekanirijwe umumenyeshamakuru kubera ibyaha parike nkuru ya bujumbura ikeka ko sandra muhoza yakoze n'ibyaha ubutungane buvuga ko uyu mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukanabumenyi rwa whatsapp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta rwitwa burundi media ikibanza sandra muhoza afungiwemo camenyekanye mu ndwi iheze inyuma y'iminsi itanu akuwe ingozi n'abantu batamenyekanye dufatiye ku makuru aturuka mu muryango wiwe imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya mpimba yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya bujumbura akuwe mu biro by'iperereza nk'uko ijwi rya amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru sandra muhoza akoreye ikinyamakuru candika la nova burundi yashikirije icyumviro ku nkuru itari bwemezwe yari imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi boba barahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe umwe nabo umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ibyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe sandra nawe yishuye ati hmm, zitanu gusa oya reka ni nyinshi notanga uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko vyoba vyiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye vyofasha parike nkuru yamubwiye ko ibyo yakoze bihanwa nk'icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwango rufatiye ku bwoko igihano gihabwa uwakoze ibyo byaha kirateye ubwoba ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru rsf Sadibu Marong atwara igisata ca RSF muri Afrika yo munsi ya Sahara kuri mikoro y'ijwi rya Amerika la détention que nous estimons arbitraire de la journaliste burundaise.
Ati nifungwa ridakurikije amategeko na gato. Ikindi kiduteye amakenga menshi nuko ibyaha akekwa ko bishobora gutuma afungwa ubuzima bwiwe bwose. Kobara Kamara amaza kumumenyesha amakuru kandi n'ivyo yagirizwa atavyo yigeze akora. Niremeye ntanya gusa kuko wewe yashikirije icyumviro bisanzwe ku rubuga rw'abagenzi we. Ivyo n'ivyaha vyama vyegetswe kubo leta ishaka kunumisha cyane cyane abamenyesha amakuru ibaze namwe ntiyariko aranatohoza kuri ijya nkuru ariko agaca agerekwa ko intebe ishushe turabyiyamirije ibyo birego bikwiye gukugwaho umunyamategeko metre janvier bigirimana yabwiye ijwi ry'amerika ko amategeko y'igihugu arekurira umuntu gushikiriza icyiyumviro nawe coba kidahuye n'ibyo ubutegetsi bwifuza ahera ngaho avuga ko gufunga abantu kubera ivyiyumviro ibyiyumviro byabo biteye kubiri n'ingendo ya demokarasi n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu na cyane cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro eh, kandi leta ikubahiriza ibyiyumvira abantu bashikirije kuko abantu bose ntibateza kwiyumvira co kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira noneho ibi bintu by'uko abantu bashikiriza ibyiyumviro mu migwi barimo cyane cyane ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi bya wasapu canke ibindi n'ibintu bisanzwe kugera aho ntitubona icaha yari yakoze cotuma afatwa bunyuruzwe mugabo gufata yuko umuntu aca afatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyangwa umuyobozi w'ikinyamakuru ranova sandra muhoza akorera we yatanguye guterwa impungenge n'ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru pascal ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe nk'unyurujwe aha niho komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru cpj ihera mu kwemeza ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu burundi bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo atwara igisata cya afurika yo munsi ya sahara muri cpj yaganiriye n'ijwi rya amerika ari nairobi muri kenya yakoze icyaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa mu matangazo ayo mashyirahamwe yashize ahabona aho asabire kugwa ry'uwo mumenyeshamakuru yibutsa ko asanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we floriane irangabiye wowewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe imyaka cumi bahuriye ku cyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu umunsi ni itariki sandra muhoza azoburanishirizwa ko nido nido ntiramenyekana yamara amashyirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu burundi harimo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore hamwe rero na sendika y'abamenyeshamakuru muri icyo gihugu bifuza ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu utosanga mugenzi wabo mu buroko cyekarabe niyo nkuru ku bwijwi rya amerika muri leta zunze ubumwe za amerika umutangabuhamya wa mbere mu rubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump i new york yari yagarutse mu rukiko ejo kuwa gatanu ababuranira trump nibo bari batahiwe mu kumuhata ibibazo thomas kamirindi arakomeza uyu mutangabuhamya yahamagajwe n'umushinjacyaha yitwa david pecker umukambwe w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko yari afite ikinyamakuru cyitwa national inquirer yamaze iminsi itatu asobanurira urukiko uko yakoranye na trump igihe uyu yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri make peka yavuze ko yasezeranyije trump kumubera amatwi n'amaso agakurikirana impuha zose n'amakuru yose byashoboraga kwangiriza Trump we akamuvuga ibigwi abo bahanganye akabandikaho ibibi gusa muri urwo rwego yemeza ko bakoranaga na Trump bya hafi bakumvikana ku buryo bwo kugura amakuru yashoboraga kuba igisebo kuri Trump ariko ikinyamakuru National Inquirer ntikiyatangaze basinyaga amasezerano n'abayagurishije ko nta kindi kinyamakuru bafite uburenganzira bwo kuyaha babyita catch and kill mu cyongereza bishatse nko kuvuga gukacira no kwica muri abo bantu harimo abagore babiri bavuga ko bigeze kuba amahabara ya Trump ubushinjacyaha bwo ku rwego rwa leta ya New York iri mu burasirazuba bw'igihugu buvuga ko kubishyura byari uburyo bwo kubuza rubanda kumenya amakuru mabi kuri Trump busobanura rero ko byari bigamije kuyobya no gushimuta amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu umutangabuhamya david pecker yemeye gukorana n'ubutabera ijana ku ijana nta na kimwe asize inyuma nabwo bumwemerera ko butazamugerekaho icyaha arangije kuvuga ku ruhande rw'umushinjacyaha pecker yagiye noneho mu maboko y'abavoka ba trump ejo kuwa gatanu ku munsi wa kane yari amaze imbere y'urukiko batangiye bamuhata ibibazo biganisha ku gutesha agaciro ubuhamya bwe bimwe bigamije kwerekana ko ibyo yakoranye na Trump byari nk'umuco mu kinyamakuru cye kandi ko atari icyaha mbere ya Trump yabikoreye n'abandi bantu bazwi cyane nk'icyamamare mu bya sinema Arnold Schwarzenegger Peka yemeye koko ko mu bihumbi bibiri na gatatu ubwo Schwarzenegger yiyamamarizaga kuba guverineri wa leta ya California batanze amadolari ibihumbi bagura kandi bica amakuru y'abagore bashakaga kuyashyira ku karubanda bemeza ko bigeze kuba amahabara ya Schwarzenegger uyu yaje gutorwa ategeka leta ya California iri mu burengerazuba bw'igihugu kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na gatatu kugera mu kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu rukiko impande zombi ntiziterana amagambo ku buhamya bwonyine gusa urugero iyo avoka wa Trump amuvuga amwita President Trump umushinjacyaha yarahagurutse abwira umucamanza ati mutubwirire aba bantu ko iyi nyito atari yo Trump ntiyari perezida mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihe yakoraga ibyaha tumurega kumwita perezida rero bishobora kuyobya urukiko umucamanza yamuhaye ukuri bivuze ko muri uru rubanza abavoka ba Trump batagomba kongera kumwita perezida Trump abavoka barangije kubaza umutangabuhamya umushinjacyaha yaramusubiranye arongera amubaza ibibazo bigamije kwerekana ko amasezerano peka yagiranye na Trump afite umwihariko bitandukanye n'ibyo avoka wa Trump yashatse kwereka urukiko umushinjacyaha atese byari bisanzwe ko ikinyamakuru cyawe gikorana bene ubu buryo n'umukandida perezida wa repubulika umutangabuhamya peka nawe ati ashwida ni Trump wenyine rukumbi nka kandida perezida twafatanyije gukacira no kwica amakuru yamutobera hagati aho umucamanza ntaratangaza icyemezo cye ku rubanza yaburanishije akanya gato ku wa kabiri ku kirego cy'umushinjacyaha uvuga ko Trump asuzugura urukiko kandi arenga kenshi yanabigambiriye ku itegeko umucamanza yamuhaye rimubuza gusebya no gutuka ku mbuga nkoranyambaga no muri disikuru ze abaturage bagize urukiko rwa rubanda juri rumuburanisha abatangabuhamya abakozi b'urukiko n'abo mu miryango y'aba bose radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda biteganyijwe ko umutungo utimukanwa w'umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara uherereye mu kiyovu mu mujyi wa kigali utezwa cyamunara kuri uyu wa gatanu ijwi ry'amerika yamenye amakuru avuga ko kugeza kuri uyu wa kane nta muntu wari wabashije gusura uwo mutungo mbere yo kuwugereka muri cyamunara inkuru irambuye eric bagira ubushake ushingiye ku biri mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko umunyamategeko vedasi habimana rihamagarira ababishoboye kugura kuri make umutungo wo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara rigaragaza ko gusura aho uwo mutungo uherereye byagomba gutangirana na tariki ya makumyabiri n'ebyiri bikarangirana na makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ijwi rya amerika yamenye amakuru avuga ko nta muntu n'umwe wigeze asura umutungo uherereye mu kagari ka kiyovu i nyarugenge mu mujyi wa kigali mu nshuro eshanu ijwi rya amerika imaze igenda ahaherereye umutungo umutungo ku masaha atandukanye ntiturabona abantu bawusura bashaka kuwugura mu cyamunara ahagana mu masaha sita zibura iminota mike mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ijwi rya amerika ryerekeje mu kiyovu ahabarizwa umutungo ugomba kugurishwa mu cyamunara yabashije kubona umwe mu bakozi bo mu rugo bo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara yadutangarije ko ari we ubika imfunguzo zifungura aho abagomba gusura umutungo banyura yaduhamirije ko kuva yamenya amakuru ko umutungo ugiye kugurishwa muri cyamunara nta muntu urabasha kuwusura uwo mukozi wo mu rugo kwa rwigara wari ufite akajerekani k'amata yarakuye mu gipangu agashyiriye abandi bantu mu kiyovu yatubwiye ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari abantu batatu barimo abahinde babiri n'umunyarwanda bari baje gusura ahaherereye umutungo yatubwiye ko bamusabye kubakingurira ngo basure ahari umutungo arabangira kuko nta burenganzira yari yahawe n'umuhesha w'inkiko ndetse na ba nyir'umutungo biracyateje urujijo rushingiye ku kumenya niba iyi cyamunara ishobora kuzaba nk'uko bigaragara mu itangazo ry'umuhesha w'inkiko ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ngendanwa ryongeye guhamagara umunyamategeko vedaste habimana rigamije kumenya niba cyamunara ku mitungo yo kwa rwigara izaba kuri uwa gatanu nk'uko yabitangaje cyamunara igira periyode ni ukuvuga ngo igomba gutangira kuri cumi n'icyenda igasoza kuri makumyabiri na gatandatu warabibonye kandi mu itangazo abantu bari kuyisura se bimeze bite
bivuze ko usetse koko ayo makuru rwose nakubwiye ngo ibyo mvuga kuri iyo cyamunara biri mu itangazo nta kindi kirengaho ubwo rero twari twagiyeho abantu batubwira ko nta muntu urahasura tukibaza cyamunara izaba ejo ntabwo mbizi rwose kandi ari wowe umuhesha w'inkiko uhagarariye cyamunara nakubwiye ngo amakuru ushaka uyarebe mu itangazo nasohoye rirasobanutse bivuze rero ngo izaba byanze bikunze reka mbisubiremo amakuru ukeneye urebe itangazo nasohoye ririmo amakuru ahagije nta kindi ijwi rya amerika ntiryabashije kubona bo mu muryango wo kwa rwigara ngo tumenye uko iby'iwabo byifashe umunyamategeko ubunganira gatera gashabana nawe ntitwabashije kuvugana nawe ku murongo wa telefone ariko twamenye amakuru ko yatanze ikirego mu rukiko rw'ubucuruzi gihagarikisha cyamunara nk'uko biboneka mu itangazo ry'umunyamategeko habimana umutungo ugiye kugurishwa kuri uyu wa gatanu wubatse ku buso bwa metero kare igihumbi magana inani mirongo itandatu na zirindwi byibura ugomba kuwegukana asabwa kwishyura akayabo ka miliyari imwe na miliyoni magana ane mirongo irindwi n'umunani z'amafaranga y'amanyarwanda intandaro ya byose ni miliyoni zisaga magana atatu mirongo ine n'icyenda banki y'ubucuruzi yakoje banki ivuga ko uruganda rw'itabi PTC rwa Rwigara rubyibereyemo umuryango wa Rwigara wo urawuhakana iyi cyamunara igiye kuba ku nshuro ya kabiri kuko bwa mbere umuryango wo kwa Rwigara wasabye kuyitesha agaciro ariko inkiko zanga ikirego zakiriye abo kwa nyakwigendera rwigara mu manza zabanje bavuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwanzuye ko imitungo ine irimo n'ugiye gutezwa mu cyamunara itagomba kugurishwa umunyamategeko nyakwigendera janvier rwagatare wunganiraga umuryango wa rwigara mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mbere y'uko apfa yavugaga ko koje banki yandikiye urukiko igaragaza ko nta wundi mwenda abo kwa rwigara bayibereyemo kandi ko nta yindi banditse ivuguruza iyo ya mbere ibyo ariko umucamanza yabiteye utwatsi avuga ko ikirego cyo kwa rwigara cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ibi byateye abo kwa rwigara gutanga ikirego cy'ubujurire bagambiriye kurengera imitungo yabo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibi nabyo byabaye impfabusa kuko mu gihe bagombaga kuburana umunyamategeko wabo yari yaritabye imana umucamanza yasibye urubanza mu bitabo by'inkiko avuga ko adeline rwigara atagaragaza undi wahagarara uruganda ptc limited kuko yaba we n'abana yabyaranye na rwigara bataba baburanye mu rubanza kandi uruganda rwo rwatanze ikirego Asina Paul Rwigara yatabarutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bihe yarahanganyemo n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu manza z'imitungo ye umuryango ukavuga ko aribwo bwamwivuganye mu gihe bwo buvuga ko yazirwa impanuka zo mu muhanda bidateye kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hoteli ye yo mu Kiyovu ubutegetsi bwayihiritse buvuga ko yubatswe binyuranije n'amategeko kandi ko itari ikomeye yashoboraga guteza impanuka mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani uruganda rw'itabi rwa rwigara ntibirugize byose byatejwe mu cyamunara ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda kikavuga ko hari akayabo k'imisoro kabarirwa muri miliyari esheshatu banyereje icyo gihe imfura y'umuryango Diane Shima Rwigara ari kumwe na nyina umubyara bari bafunzwe ku byaha baje kugirwa habere umuryango wa nyakwigendera uvuga ko byose bishingiye ku nyungu za politiki kandi ko ubutegetsi bugambiriye kuwukenesha hatagize igihinduka cyamunarira bakuru uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga cyamunara yaherukaga kuba muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga niyo ku nyubako KBC y'umunyemari Charles Mhoranyi yagurishijwe miliyoni zisaga cumi n'esheshatu z'amadolari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni ukuvuga barirwa muri miliyari amadolari makumyabiri z'amafaranga y'amanyarwanda y'ubu ehe wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga riravuga ko kwirukana umugore mu rugo kandi yarabyaye kubera kurwanya guharika bishyira ubuzima bw'abana be mu kaga mu ijambo yavuze ku munsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori perezida evariste ndayishimiye yavuze ko abagore barenga umwe kuri buri mugabo bakwiriye kwirukanwa bagasubira iwabo haba hagasigara umugore umwe aganira n'ijwi ry'amerika umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya muyinga bukuru fodo avuga ko hakwiye gukurikizwa amategeko y'imana ari kumwe na oriyani itangishaka muri iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye igihe kitoroshye ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara cyangwa yarenze ibigo cyangwa umushinga ntashobora kuba yararenze ibigo twebwe ntiduharura ko yarenze ibigo ariko aho bigeze uno munsi byitwa yuko turi ko turasambura amategeko y'imana kuko niko ndabyita tumaze gufata abakenyezi bamwe tubata inyuma y'urugo abandi baguma mu rugo byitwa yuko twinjiye direkite mu gusambura amasezerano y'imana ikindi nacyo haca haba iburagirika ry'abana umwana aca abura aho ahagaze ananirwa komite mpagaze hehe mpagaze kwande n'icyo gihe iyo ngingo naho yafashwe bari kubanza kuyiga mbega abakenyezi babayeho gute mu ngo zabo twobafasha gute koko guti kugira tugarukira agateka k'umukenyezi naho yoba yarabyaye bari kumviriza kumva impuhwe basi z'abana babyawe kuri izo ngo zindi kumwirukana sepa zini solisho ahubwo bo bari kuvuga bati umugabo nagumane umugore umwe mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanye amufasha na- n'abana E, none muri kano kanya ishyirahamwe ryanyu ririko rifasha abakenyezi gute eh, cyane cyane aho muherereye mu ntara ya muyinga ishyirahamwe ryanyu muriko mubafasha gute
twamaze gutegura yuko abakenyezi tuzobaha inyigisho n'ingene bo kwifata mu ivyo bihe bigoye ego abajejwe intwaro bobo muramaze kubegera kugira ngo iki kibazo bakibafashe kugikemura ah, mu kibano cyanyu mu kibano cyacu abajejwe intwa- intwaro benshi ntituravugana bamwe nk'abanyumba kumi abashefu dokasi turakunda kuganira icyo kibazo mugana bo bakakubwira aho eh, umukuru w'igihugu yashize twebwe ntitwokora- ntitwokuraho ahubwo tubwirizwa gukurikiza itegeko muri make ni cya kindi nyine cyo kwinjira eh, mu mu igena ry'imana tukinjira eh, mu idi- mu idini y'umuntu tutabanje kwinjira mu bitabo mbe ibitabo by'imana by'iyo dini bivuga iki mbese ibitabo byose biragihurizako rero akajambo ka nyuma nohanura nobwira abakenyezi ba kisilamu baba bariko baranyumva ni uko bogira ukwihangana hanyuma bagakomeza amasengesho kuko ibintu byose ni mu masengesho hanyuma no kwegera indongozi bazisigurire aho zizoja n'aho zizotwara abo bana kuko imbere y'imana nta kuvuga ngo imana izoca urubanza yisunze iki imana izoca urubanza yisunze ibyaha umuntu yakoze ntizoca urubanza yisunze umuntu ngo yaraharitse murakoze cyane madame bukuru fodo ah, aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu ngaha mu ntara ya muyinga turabashimiye cyane namwe murakoze cyane
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi ku wa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza
n'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi ry'amerika mu kiganiro cy'abari n'abategarugori ikibazo cyo gukuramo inda kifashe gite mu rwanda ababyeyi bagitekerezaho iki abatwara izo ndabo babivugaho iki abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba ko itegeko ryo gukuramo inda ku bushake mu rwanda ryavugururwa gloria tuyishimiye mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ryasohotse mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani no mu iteka rya minisitiri w'ubuzima rya bibiri na cumi n'icyenda gukuramo inda ntibyemewe gusa harimo ingingo iteganya ukutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda mu mategeko ingingo y'ijana na makumyabiri na gatanu y'iryo tegeko ivuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zemewe mu bigize izo mpamvu harimo igihe umuntu utwite ari umwana kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo usaba iyi serivisi kandi agomba kuba yaratewe inda n'uwo bafitanye isano ya hafi kugeza ku gisanira cya kabiri no ku bindi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite ingingo ya gatanu y'iri tegeko ivuga ku bijyanye n'ibigo by'ubuvuzi byemerewe gutanga iyi serivisi yo gukuriramo umuntu inda iyi ngingo igaragaza ko bikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa icy'abikorera kiri ku rwego rw'ibitaro cyangwa urwa polikirinike cyemerewe gukorana na minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze gusa umunyamategeko metre inosa ruhumuriza we abona ko kuba izi serivisi zitagera ku mavuriro mato mato yegereye abaturage ari imbogamizi akenshi ntabwo aba afite ubwo buhanga n'ubwo bushobozi bwo kuba bakemura ibyo bibazo ndetse avuyemo inda kuko harimo izandi zitandukanye akagira n'imodoka yagiye gusatira usanze urimo kuhagera bigoye referera imihanda n'ibiki akubitanyemo ikibazo kugira ngo azagere aho kandi azafata ubu- azahabwa ubufasha ugasanga ibimuviramo n'urupfu radiyo ijwi ry'amerika yatembereye mu kagari ka gisa mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu ni agace gafite abangavu benshi batewe inda baba bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse nubwo tutabashije kumenya umubare wabo twaganiriye n'umwe muri bo tutifuje gutangaza imyirondoro amaze guterwa inda inshuro ebyiri aho inshuro ya mbere yatewe inda afite imyaka cumi n'irindwi kwiyakira byabanje kugorana uyu mwana w'umukobwa kugeza ubu afite imyaka makumyabiri gusa avuga ko yagerageje gukuramo inda kwa muganga ariko agasanga ku kigo nderabuzima cya gisa aho abaturage bo muri aka gace bivuriza izi serivisi zitahabarizwa ku mwanya wa mbere nabitekerejeho numva ko nyine njyewe ubwanjye kubyiyakira byari kure kure n'inuza ubwo noneho biranga nyine navuga ati mbese ndi kubona abandi binguye mbese mbitekerezaho cyane numva ko nayiki wari uvuze utari ko iyo serivisi ntayo ntayo wabimenye utese ko ntayo ubwo niba wabigerageje nyine nari nshatse kubigerageza biranga byanze bite byanze kubera ko wasanze serivisi ntayo nasanze nta mafaranga mfite yo kuba nayikuramo ijwi rya amerika yongeye kuvugana n'umubyeyi mukamusoni providence nawe ufite umwana watwise afite imyaka cumi n'itandatu uyu mubyeyi nawe yemeza ko izi serivisi iyo baza kuzibona ku kigo nderabuzima bivurizaho bari kukigana muri aka gace kacu harimo abana benshi pe bagiye baratwara inda anari batoya cyane kuri sandirine ubwo rero ni ukubera ko nta serivisi zihari bagiye banarajya kubikora ntabwo bakishimira kuheka abana ugasanga umwana yabyaye afite imyaka cumi n'ine ubwo iyo serivisi ihari yagenda kubikora umubyeyi yavuga ati simana umwana w'imyaka cumi n'ine uyu mubyeyi yemeza ko iyi serivisi yakemura ibibazo byo kurera abana benshi kandi babayeho mu buzima bw'ubukene umubyeyi yavuga ati simana umwana w'imyaka cumi n'ine ngange mfite abana barindwi bondi kurera umugabo yaragiye ubwo rero ntabwo nakishimira ko sandirine ajyanaho abandi bana babana be babaye babiri ubwo rero ntabwo nanjye nakishimira mu itegeko nimero mirongo itandatu n'umunani akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani mu ngingo yaryo ya gatandatu ivuga ko iyo uwatewe inda ari umwana we n'abamuhagarariye bashobora kumvikana ko umwana yakuramo inda gusa mu gihe batumvikanye icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho bigaragara ko ubwabyo bigoye ko umwana yabwira umubyeyi ngo bige uko yakuramo inda ahanini bitewe n'imyumvire umubyeyi waje neza angelique w'uyu mukobwa tutashatse gutangaza imyirondoro nawe ntakozwa ibyo kujya inama n'umwana kuri iki kibazo ntabwo ntajyayo
kubera iki yakora icyaha cyo gusambana agakora n'icyo kwica birangiza christine utuye mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu nawe afite umwana we wabyaye atagejeje imyaka y'ubukure avuga ko niba umwana atwise agomba kubyara akarerwa hamwe n'abandi ko iyo myumvire yanjye mbese mu myumvire yanjye ndagukye gutekereza nigeze ngigira ko ndanakigira abantu b'intandago bajya serivisi zo gukuramo intandago bajya bazitekereza kuko ariyo myumvire yabo bazi ko kubyara ari ukubyara ko uyu mwana yatwise agomba kubyara waba uri mama we ukarerana n'abandi bana ufite imirimbanyi iharanira uburenganzira bw'abagore mu rwanda esita ingabire ibyo ishaka we aba ko hari izindi mbogamizi z'uko gukurirwamo inda bitemerwa na serivisi z'ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli ko ikintu cya mbere navuze cya leta ni mituweli mituweli ntabwo bayikoreraho aboshoni ni ikintu kinini cyane so nimba yadufasha izo serivisi zigasubira kuri mituweli basi umuntu akamenya ko agiye kurushwa no gushaka n'iyo tike ijya kuri ku bitaro byamuvunnye ariko basi azi ko nanagera iyo mituweli ye iri gukora yongeraho ko abaganga batabasha gusobanurira abagana serivisi yo gukuramo inda bishyura ijana ku ijana by'ikiguzi cya serivisi kandi bihenze cyane ku buryo ba mikoro make batabasha kwishyura ayo mafaranga baragufasha ariko bajya kugufasha biciye muki urumva ko ntibanakubwira ko bari kukuvurira twize ubimenya bamaze bamaze gushyira mu bitaro ukaza kumenya ko baba bari kukuvurira twize so iyo baba badufashaga bakaza batanga information nimba bazi ko izo serivisi zibaho zitangwa bakikubona ko uje gushaka abortion they lay it out for you bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya Evariste Mugwanashyaka umuhuzabikorwa w'umuryango Crado uharanira uburenganzira bwa muntu aganira n'ijwi rya amerika yemeza ko serivisi zo gukuramo inda zihari mu rwanda ariko zitorohereza abazigana ava ko bihabanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu kuba umuntu yashaka uko akuramo inda akaba yabura iyo serivisi hari n'umuntu wenda utabona n'amafaranga n'urugero ibihumbi icumi byo kujya kugera ahantu hari icyo kigo nderabuzima cyari bimufashamo rero twumva baha uburenganzira santere do sante nazo of course niba ari abaganga bazemerewe bakongera n'umubare w'abaganga kuri izo santere do sante bashobora kuba batanga iyo serivisi icyo nicyo kintu dushyigikiye ariko izindi kondisiyo zose zo twemera yuko zagumamo uko ziri nubwo iri tegeko rigifite imbogamizi hari ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bikurwaho nko kuba ushaka gukurirwamo inda yasabwa icyemezo cy'urukiko mu ibarura rusange ryakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri byagaragaye ko abangavu bafite kuva ku myaka icumi kugeza kuri cumi n'icyenda bangana na kabiri ku ijana batewe inda zitateganyijwe gloria tuyishime ijwi rya amerika hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi ndasubiza cyane abumva ijwi ry'amerika muri mu bubirigi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi wabonye ikirago aririra umuraza umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kunogerwa n'ibindi